iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubaha ikaze muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda inteko nshingamategeko imitwe yombi irasaba ko hasesengurwa raporo iheruka gushyirwa ahagaragara n'umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu human right watch iriya raporo cyane cyane turayinenga ahubwo gusa nta nubwo tuyishima kubera ko urabona iyo bajya gushaka amakuru ntabwo bita ku bantu bari kuri terene ngo bavuge bati uyu nguyu aba mu rwanda depite christine mukabuna ni umuyobozi w'ishyaka peyesh imberakuri muri repubulika ya demokarasi ya kungu abantu batandatu b'abasivile baguye mu mirwano hagati y'impande zishyamiranye z'imitwe ya wazalendo aya magurupe bo yatuye hafi n'amazu y'abaturage nayo ari kuzana umudugararo cyane ariyo twahema iguverinema bakabajyana hare n'abaturage elias kanawume umwe mu bagize sosiyete sivile yo mu gace ka bukumu leta zunze ubumwe za amerika yabwiye umuryango w'abibumbye kuri uyu wa kabiri ko amerika idashaka intambara na irani ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na oriyani tanga ishaka na fidele niyo ngabo leta zunze ubumwe za amerika bw'umuryango w'abibumbye kuri uyu wa kabiri ko idashaka intambara na irani ariko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika anthony blinken avuga ko amerika itazazuyaza kwitabara igihe irani cyangwa se imitwe ishyigikiye yaba iteye abakozi ba amerika aho bari hose fidele niyo ngabo umushikiranganji blinken yabishikirije mu rwego rwa onu rujejwe amahoro n'umutekano ku isi ni mu gihe amakungu atewe impungenge n'uko intambara hagati ya israel n'umugwi hamas ushigikiwe na iran ukorera mu ntara ya gaza ishobora gutandukira ibindi bice vyo mu buseruko bwo hagati bw'isi hari ubwoba ko abagwanyi b'umugwi hezbollah bafise ibigwanisho bikomeye bashigikiwe nabo nyene na iran bashobora kwinjira muri iyo ntambara anthony blinken agira ati We do not want this war to widen. But If Iran or its proxies attack U.S. personnel anywhere, nta ntambara leta zunze ubumwe za amerika iriko irondera n'igihugu ca iran ntidushaka ko ingwano hagati ya israel na hamas ikwiragira yamara hamwe iran n'imigwi bikorana bokora ibitero ku basirikare b'abanyamerika aho bari hose tuzokingira abanyagihugu bacu n'umutekano wacu tudatevye kandi dukoresheje inguvu zikomeye cyane umushikiranganji anthony blinken yatangaje ko basavye ibihugu byose bigize urwego rwa onu rujejwe amahoro n'umutekano ku isi kurungikira ubutumwa bukomeye kandi bihuriye ko vyose kw'igihugu ico ari cyo cose canke umugwi uwo ari wo wose biriko vyiyumvira gutanga urundi rugamba rwo kurwanya israel canke ibihugu bicuditse nayo birimwo leta zunze ubumwe za amerika bitona birota perezida w'ubufaransa emmanuel macron kuri uyu wa kabiri yagendereye igihugu cya isirayeli yajyanye ubutumwa bwo gushyigikira isirayeli nyuma y'ibitero bya hamasi no gusaba ko abasivili bakingirwa mu ntara ya gaza macron yabwiye perezida wa israel isaac herzog ko ibyabaye bitazopfa byibagiwe yavuze kandi ko igikwiye gushimikirwa ko kurusha ibindi muri iki gihe kuba kurekura abagizwe imbohe bose bari mu minwe y'umugwi hamas perezida macron yahumurije perezida herzog ko abanyayisiraheli batari bonyene mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba mu kiganiro n'abamenyeshamakuru inyuma yaho ari kumwe n'umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu perezida macron yavuze ko abagize urunani rw'amakungu bariko bakora kugira batsinde leta ya kisilamu muri iraq na siriya hamwe n'umugwi bazogwanya hamas perezida wa israel isaac herzog yatangaje ko bariko barondera ingwano ku rubibe mu buraruko bw'igihugu ciwe canke ahandi aho ariho hose yavuze ko bashimikiye ku mugambi wo kuzimanganya umugwi hamas no kubohoza no gutahukana abanyayisiraheli banyurujwe n'umugwi hamas kuri uyu wa kabiri kandi igisirikare ca israel catangaje ko cabandanije gukora ibitero vy'indege z'ingwano mu ntara ya gaza harimwo ibice umugwi hamas ukoreramwo camenyesheje ko abayobozi bakuru mu vya gisirikare b'umugwi hamas batari bake bishwe amerika yahagaritse imfashanyo ihaye igihugu cya gabon kubera kudeta yabaye ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa munani oriyani itanga ishaka leta zunze ubumwe za amerika yari yahagaritse ivy'agateganyo imfashanyo zija muri ico gihugu inyuma y'aho igisirikare gitembagaje ubutegetsi mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amakungu amerika imenyesha ko mu gihe itembagazwa ry'ubutegetsi ryakozwe amategeko ya amerika asaba ko haba ihagarikwa ry'imfashanyo zose zitajanye no gufasha imbabare iryo tangazo rya amerika ryagize riti leta zunze ubumwe za amerika irabandanya kwifatanya n'abanyagihugu ba gabon mu migambi yabo yo gushika kuri demokarasi iterambere n'umutekano itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp rivuga ko iyo ngingo isa n'iyafatiwe igihugu ca niger naco nyene kubera kudeta yahabaye gabon ni igihugu gisanzwe gitunze kubera ibitoro kikaba cyahora gitegekwa n'umuryango wa bongo mu kiringo kirenga igice c'ikinjanya igisirikare ca gabon catembagaje ubutegetsi bwa ali bongo odimba umwanya muto bihejeje gutangazwa ko ari we yari atsinze amatora yamara ayo matora yari yanebaguwe n'abatari bake bavuga ko yari yaranzwe no kudakurikiza amategeko agenga amatora
murakoze oriya nitangisha kanafide niyo ngabo kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi niko mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo tivi akadomo kama no ku mbuga za instagram facebook na youtube aderesi yacu ni voa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda inteko ishinga amategeko imitwe yombi irasaba ko hasesengurwa raporo iheruka gushyirwa ahagaragara n'umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu human right watch raporo bise dusange dukorane cyangwa se uzapfa human right watch ivuga ko abavuze ibitagenda bahigwa bukware aho bari hose n'imiryango yabo iri mu rwanda ikabiryozwa abadepite bamwe kimwe n'abasenateri bafashe ijambo kuri wa kabiri bamagana iyo raporo umwe muri bo ni madame christine mukabunani umuyobozi w'ishyaka ps mbera kuri ikaje ku ijwi ry'amerika yego murakoze cyane nari ndimo nsoma ibiganiro byabaye kuri uyu wa kabiri mu nteko nshinga amategeko mwagize icyo muvuga kuri iriya raporo ya human right watch we cyane cyane kubera ko wagize n'umwanya wo kuganira nabo iriya raporo ni iki muyinenga ni iki muyishima yego urakoze iriya raporo cyane cyane turayinenga ahubwo gusa nta nubwo tuyishima kubera ko urabona iyo bajya gushaka amakuru ntabwo bita ku bantu bari kuri terene ngo bavuge bati uyu nguyu aba mu rwanda aba muri ibi bintu urugero nk'iyo bagiye kubaza abantu bo muri opozisiyo natanze urugero ko nanjye hari abangezeho turaganira mbabwira ukuntu situwasiyo mu rwanda iba imeze ariko mu gusohora raporo ugasanga ibyo uri mu rwanda yababwiye ntabwo ari byo batangaje ahubwo bagatangaza ibyo umuntu uri muri opozisiyo ariko utari mu rwanda yababwiye igihe tukabinenga kubera ko akenshi umuntu utibereye ibintu byabereye abivuga uko bitari ntabwo aba afite amakuru nyayo y'ukuntu ibintu biba bimeze wenda tuvuge habaye amapfa izuba riraka ugasanga abaturage barashonje utari mu rwanda rero ashobora kukubwira ati intara yose wenda tuvuge iyi abaturage bose barapfuye kubera inzara ariko ku muntu uri mu rwanda wahageze watuye n'abaturage akayibona yego ko bashonje baba bashonje n'ibyo rwose ariko nta bantu baba bapfuye haba hakiriho uburyo bwo kubaho buhenze birumvikana abantu barya rimwe ku munsi cyangwa se wenda rimwe mu minsi ibiri tuvuge ariko nta muntu uba wapfuye yishwe n'inzara ibyo rero byo gufata ibintu bakabishyira ku rundi rwego ibintu biba bitariho nibyo tunenga cyane cyane ko baba bakwiriye kubaza abantu bari kuri tere begereye abaturage bari aho ibibazo bivugwa biri amakuru babahaye akaba ariyo batangaza ntihajye gutangaza y'umuntu udahari ariko se nkawe uragira uti barambajije nganira nabo ariko ibyo mbabwiye ntibabishyira muri raporo bigeze bagusaba guhindura imvugo yawe bigeze baguhatira kubabwira icyo bifuza ni ikihe nk'urugero ikintu mutumvikanagaho nawe ukavuga uti iki kintu narakibabwiye ariko muri raporo yabo ntabwo nakibonyemo
urugero reka muwe nkubwenge ikintu twaganiriye byinshi ariko reka ntange urugero nk'ubwisanzure bwa politiki politiko sipesi mu rwanda ngewe nabumvishaga ko mu rwanda opositiyo irakora bo bakanyumvisha yuko umuntu wese uvuga ibidahuye n'iby'ubutegetsi bamufunga cyangwa se bakamwica nkababwira nti umuntu ufungwa ari umunyapolitiki aba afite ibyaha yakoze tugenda dutanga n'ingero z'abanyapolitiki bagiye bafungwa nkababwira nti hari ibyaha ibi n'ibi n'ibi n'ibi bari bakoze ntekereza ko wenda ari byo byatumye babafunga ariko atari ukuvuga ngo ni uko wavuze ibyo leta iriho idashaka kuko twese nkanjye n'urugero tuvuga ibyo idashaka nyine kubera ko turanenga turi opozisiyo yabo ariko ntabwo wavuga ikintu bakagufunga ngo kubera ko wavuze iki n'iki ikindi nkababwira nti ubwisanzure bw'abanyapolitiki burahari yego si ijana ku ijana ariko sinamya ko hariho n'igihugu kigira ijana ku ijana demokarasi irahari ariko ku rugero nyine rw'igihugu kiri mu nzira yayo tukigenda ni urugendo rurerure ku buryo tutavuga yego ngo mu rwanda demokarasi irahari ijana ku ijana ariko nanone ntabwo ari zeru hari intambwe yatewe igaragara abantu baragerageza bakavuga abaturage baragerageza bagatanga ibitekerezo hari intambwe yatewe rero ntibashaka kwemera yuko hari intambwe yanatewe ko hari umuntu wanavuga ko hari iki urumva aho ngaho rero mwagize izo mpaka wazajya kureba muri raporo nibura ntibanazire izo verisiyo zombi bavuge bati wenda hari ibibazo bihari ariko ku rugero nyine ruringaniye nta byo byose ntabwo abantu bari kuri zeru madamu christine mukabunani uri mu buzi b'ishyaka peyeshi imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi ariko bizwi ko rifite ibice bibiri nk'ubu Human Rights Watch iramutse ikubajije ikabaza na bernard ntaganda mwese muri mu ishyaka rimwe ariko ryacitsemo kabiri mwavuga bimwe ku bibera mu rwanda ntabwo twavuga bimwe kubera ko dufate urugero rwa rps ufate umuntu wo muri rpf uri mu rwanda ugafata n'umu rpf wahunze igihugu dushaka tuvuge kayumba nyamwasa tuvuge n'undi muntu mu rwanda ntabwo batangaza ibintu bimwe ariko bernard ntaganda wari mu rwanda ntabwo yahunze ari mu rwanda ariko ntakiri muri piyesi mberakuri ntavuga rumwe n'ubutegetsi iyo rero iyo rero utari utakiri mu kintu ugerageza kugisenya no mbese ugira ngo kiveho hari niko navuga kubera ko nyine uba waratsinzwe iyo rero watsinzwe ushakisha ikintu cyose igihe cyose gituma ushaka guharabika nyine aho ngaho watsinzwe abantu bo muri Human Rights Watch baramutse bagarutse mu Rwanda bagasaba kuvugana namwe badepite cyangwa se n'abasenateri mwabakira mukaganira nabo mukabaha amakuru bifuza ntabwo nabavugira simbizi kubera ko iyo mitwe yombi sinyivugira ari senari n'abadepite simbavugira ubwo abayobozi wenda bamenye ko bariho umurongo ariko ngewe ku giti cyanjye babinsabye twavugana tugahura honorable christine mukabuna ni umuyobozi w'ishyaka pesh imbera kuri ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika mwakoze cyane namwe ko mpatanye tukaganira ijwi ry'amerika uru wa mbere uru wa mbere uri igitego
muri repubulika ya demokarasi ya kongo abantu bagera kuri batandatu b'abasivili baguye mu mirwano hagati y'impande zishyamiranye z'imitwe ya wazalendo muri teritwari ya nyiragongo abaturage bo muri grupema ya munigi abo mu gace ka kibati n'impunzi ziri mu nkambi ya kanyarucinya barahunze inkuru irambuye jimi shukani bakomera
ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri ibikorwa by'ubucuruzi amaresitora uburezi n'ibindi bitandukanye byari byahagaze mu sheferi ya bukumu mu teritwari ya nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa goma ni hafi n'inkambi y'impunzi zakuwe mu byabo ya kanyarucinya ku minsi isanzwe impunzi ziba zirimo gushakisha imibereho yabo ibintu ari urujya n'uruza tukihagera nta muntu twabonye wigeze afungura butike cy- cyangwa ngo agire ikintu icyo ari cyo cyose agurisha nk'uko bisanzwe bikorwa hari imirwano y'imitwe ya wazalendu isanzwe ikorera muri iyi teritwari abaturage bavuga impamvu nyamukuru y'uko gushyamirana Masasi zilipika mumungini kabisa tulis- tulichanga amasasu yakubise ari menshi cyane tugira ngo ni M23 ugeze ahangaha impamvu ni uko iyi mitwe yombi yari kwisubiranamo ibyo rero byaduteye impungenge cyane kumva ngo bamwe bajyanye abandi mu ishyamba ndetse bakadutera ubwoba ko imirwano izashyira mu gihe ibi bizaba byakemutse ibi rero bidutera impungenge cyane ntabwo na twizeye sisi tuko tuna umutekano maana tu- tulishaogopa sana.
kuba uyu mujenerali wabo yari ari kuvuga ke imirwano irakomeza ati kugeza umunsi bwo bazabona umuntu wabo bajyanye Elias Kanaume umwe mu bagize societe civile yo muri aka gace ka Bukumu yemeza ko abantu batandatu aribo bamaze gutakariza ubuzima muri uku kutumvikana ubu ngubu ku mubare go tumaze kubona mu- muri aya masaha tumaze kubona abantu batandatu bapfuyemo harimo umugore umwe hakabamo n'abagabo bandi ni, ni bane hakabamo n'umwana mutoya w'imyaka cumi n'ibiri niwe wapfuye mu bo ewe amasasi yamushanze iwabo mu rugo abakorometse ni benshi ku babo bahise ko bari kubamanura eh, ku bitaro bya sebeka niho bari gukurikirira amatunzo yabo iyo eh, n'abandi bakaba banari hano kunani ku bitaro byabyo ku kanyarukinya bose bari gutunzwa arasaba ko iyi mitwe yavanwa muri nyiragongo ikajya kure y'abaturage mbega icyo twahema ku guverinema cya mbere ni ukubavana hafi na- n'amago y'abaturage aya magurupe bo yatuye hafi na- n'amazu y'abaturage mbega ari kuzana umudugararo cyane ariyo twahema iguverinema bakabajyana hare n'abaturage aba bose babazamure babajyane mu ahantu hari imirwano cyane abaturage dusanze ku ishuri ry'ibanze rya kanyarucinya ari naho ibi byatangiriye batubwira ko batewe ubwoba no gufungura za butike zabo Koma ba, babiana vitu ba inchi njoo twibaza wanaanza impamvu kupigania aba basore bari bahagurukiye kurwanira igihugu ari bo ngubu batangiye gutungana imbunda bakicana ndetse bakica n'abaturage ibyo biraduhangayikishije cyane rwose ngewe ahangaha nagize ubwoba bwo gufungura butike yanjye kuko ibintu ntabwo byumvikana iyi mitwe yitwaje intwaro yagakwiye gushyira hamwe ariko rero iyo bigenze bityo twebwe abaturage turatinya cyane ubu dufite ubwoba ko mu kanya bishobora guhinduka kuko urabona imbunda bazishyize ahangaha mu gasantere gufungura butike rero aba ari ukwishyira mu kaga ikidutangaza ni ukubona twicwa n'abakongomani bagenzi na ni bacu bakongomani wenzetu vrema hapa tulishaishiwa sana ibi byagize ingaruka mbi ku buzima bw'impunzi zicumbikiwe mu nkambi ya kanyarucinya n'abaturage bo mu gace ka kibati na gurupema ya munigi bahunze abandi bakifungirana mu mazu yabo yatangiye aribo mu ma saa sita amasasi gakubise ndi hano i kanyarucinya twagize ngo emuveturone igeze hano kumbe abari kurwana ari bene wabo ku bene wabo b'abazarendo twe badusubize mu rugo tube tuje iwacu n'ibyo batubwira ngo bari kutugira ute nta kintu cyo turi kumva mu mitwe zacu nuko tuzi ko twarahunze amasasu nuko tu- niyo tugeze tugasanga ari agandi masasu noneho garushijeho tukagira ubungenge bwo gushaka kugira turusubire iwacu naho tukabura ubwasubire iwacu hejuru y'ago masasu nago gari- gahunda bari kumva nago ngo gari gasaba yuko bogera bakareba uko batugenza tugasubira iwacu za moto n'amasoko y'ibyo kurya nibwo yatangiye gufungura ariko ubona ko hari icyoba gikomeye mu baturage Ku rundi ruhande ibi birimo kuba mu gihe imirwano hagati y'ingabo za Congo FARDC n'abarwanyi ba M23 ikomeje muri komine ya Kibumba mu teritwari ya Nyiragongo mu masaha ya mu gitondo kuri uyu wa kabiri nta moto yashoboraga kuva muri Goma ngo yerekere Kibumba kuko hari hacyumvikana urufaya rw'amasasu n'imbunda nini izi mpande zombi zikomeje kwitana ba mwana muri iyi mirwano buri ruhande rushinja urundi kutubahiriza amasezerano ya Rwanda na Nairobi aho abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase basaba impande zombi gushyira imbunda hasi intambara igakemurwa n'ibiganiro Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma
ubushinjacyaha bw'u rwanda burasabira umunyamakuru theogene manirakiza uyobora ukwezi media groupe gufungwa iminsi mirongo itatu y'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi araregwa icyaha cyo gukangisha gusebanya uregwa n'abamwunganira mu mategeko barasaba ko arekurwa agakurikiranwa ari hanze kigali eric bagira ubusa uyu munyamakuru Theogene Manirakiza yagaragaye mu rukiko yunganiwe mu mategeko na Jean Paul Yibambe na mugenzi we Alice Umulisa umwitegereje ku masura aratuje kandi arakomeye ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumurega icyaha cyo gukangisha gusebanya buvuga ko hari uwitwa Aimable Nzizera bagiranye amasezerano y'imikorere n'imikoranire nyuma uyu munyamakuru aza kuyarengaho busobanura ko Manirakiza yamwemereye ko azajya amwamamariza ibikorwa bye by'ubwubatsi hanyuma urega nawe akabimwishyurira ubushinjacyaha busobanura ko Manirakiza yabanje gufata amafaranga ibihumbi magana abiri azwi nka avansi ku masezerano yagombaga gutangira kubahirizwa mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere ku mwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ni amasezerano yagombaga kumara amezi cumi n'abiri buri kwezi ibihumbi magana abiri nzizera ifite kompanyi amarewe invesitimenti yagombaga kubaka amazu nyuma ukwezi media group ya manirakiza ikajya iyamamaza manirakiza bamurega ko hari inkuru yajyaga yoherereza nzizera agamije kumutera ubwoba ngo amukureho utwe nzizera avuga ko manirakiza yamufatiranaga n'umukecuru eugenie nkundabanyanga waregwaga ibyaha bya jenoside nkundabanyanga wagizwe umwere afite ubutaka ku kicukiro bufite ubuso bwa hegitari zigera muri esheshatu nzizera yemeye ko azafata ubwo butaka akabwubakaho amazu akazayagabana n'umuryango wa nkundabanyanga ubushinjacyaha bukavuga ko manirakiza yateguraga inkuru zisebya nzizera cyangwa akazimwoherereza ku rubuga rwa watsapu agamije ko yamutera ubwoba akamwoherereza amafaranga manirakiza aregwa ko ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka yafatiwe mu cyuho yakira amafaranga ibihumbi magana atanu afatwa nka ruswa ya nzizera nyuma yo kumutoteza aha niho urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu rwamutaye muri yombi ubushinjacyaha bugaheraho busaba ko yabafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu mbere y'urubanza bumize busobanura ko aramutse arekuwe byabangamira iperereza rikimukorwaho bushingira ku biganiro byo muri whatsapp bagiranye buvuga ko mumurega icyaha gihanishwa imyaka irenze ibiri y'igifungo bwana manirakiza yiregura avuga ko amafaranga bamufatanye ari ay'ubwishyu ku masezerano yari afitanye na nzizera ahakana ko atari ruswa avuga ko uwo mugabo umurega yabeshya inzego agasaba ko urukiko rwasuzuma uburyo amasezerano yabo yari ateye umuyobozi wa ukwezi media group avuga ko yari abanye neza n'umuntu umushinja ruswa baganira akari murori ahakana ko atigeze na rimwe amushyiraho igitutu ntiyemeranya na nzizera kugira amasezerano yagombaga kumara agashyirwa mu bikorwa nzizera avuga ko yagombaga gutangira gushyirwa mu bikorwa mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha mu gihe uregwa avuga ko yagombaga no gutangira mbere yaho manirakiza ntiyemera ibivugwa n'abatangabuhamya ashingiye ku masano ubucuti n'umubano bafitanye n'umurega arasanga ubuhamya bwabo bubumbatiye icyo yise ibinyoma yumvikanye avuga ko umurega nawe atanga ruswa aho yamubwiye ko abashinzwe imyubakire mu mujyi wa kigali bamusabye miliyoni zigera muri makumyabiri z'amafaranga kandi akazibaha abanyamategeko bamwunganira barimo jean paul bambe bakavuga ko kurega manirakiza uwo bagiranye amasezerano yatinye ko yazatanga amakuru yari amufiteho bamusabira ko yafungurwa akaburana ari hanze yidegembya yisunze ingingo z'amategeko ibambe yibaza uburyo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani itegeko rihana icyaha cyo gusebanya ryaba ryarakuweho mu rwanda hagasigara itegeko rihana gukangisha gusebanya uyu munyamategeko arabifata nko gutema igiti kikagwa hagasigara amashami yacyo barasanga nta mpamvu zikomeye zatuma manirakiza akurikiranwa afunzwe mbere y'urubanza mu mizi abanyamategeko bunganira teogene manirakiza batanze ingwate y'umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu n'ikibanza basabye ko nibinaba ngombwa urukiko rwazategeka ibyo agomba kubahiriza abasesengura bakavuga ko hamwe mu ho ubushinjacyaha butemeranya n'uruhande baburana buvuga ko bumukurikiranye nk'umuntu wese wakora icyaha bukirengagiza ko ibikorwa bigize icyaha byanyuze mu itangazamakuru bakabishingira ku masezerano yo kwamamariza amarebe invesitimenti yagiranye na ukwezi media group umwe mu banyamigabane ba amarebe invesitimenti limitedi icyarimwe n'umukobwa nkundabanyanga uvugwa muri uru rubanza yavuze ko umunyamakuru manirakiza nyuma yo kubanambaho abakorera ubuvugizi bamaze gutsinda urubanza ku byaha bya jenoside bagasubirana isambu yabo yabasabye ko bamuhamo ibibanza bibiri ni ingingo ijwi rya amerika yaburiye urundi ruhande ruvugwa muri iyi nkuru kuko manirakiza afunzwe manirakiza ni umunyamakuru wa gatanu ufunzwe mu rwanda kugeza ubu uwabanjirije abandi ni bwana teoneste nsengimana wa umubavu doti com na umubavu tv wafunzwe mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe aza gukurikirana n'umunyamakuru diedone niyo nsenga bakunze kwita cyuma hasani wa ishema tv benshi mu bafunzwe banakoreraga itangazamakuru ku muyoboro wa youtube icyemezo ni ku gicamunsi cyo kuri uwa gatatu ehe bagira bose ijwi rya amerika i kigali kuri uyu wa kabiri inkongi y'umuriro yadutse mu nyubako ndende ya ecobank iri mu mujyi wa kigali polisi y'u rwanda yabwiye ijwi ry'amerika ko icyateye iyo nkongi kitaramenyekana inkuru irambuye asimutakaboyi ijwi ry'amerika ryahageze nyuma y'iminota mirongo itatu iyi banki itangiye gushya ihereye ku igorofa rya cyenda twasanze imodoka za polisi zishinzwe kuzimya umuriro zirimo guhangana n'umwotsi mwinshi wahasohokaga hanze y'igorofa rya cyenda ariko nta muriro wigeze ugaragarira hanze usibye abapolisi bari mu bikorwa byo kuzimya umuriro hari n'abandi bapolisi bari mu mihanda inyuraho iyo banki ikorera basabaga imodoka guca izindi nzira bakirinda kwegera harimo gushya byafashe amasaha agera kuri abiri kugira ngo polisi ishinzwe kuzimya umuriro ibashe kuwuhashya abari muri iki gice cy'inyubako bavuga ko babonye umwotsi batangira guhunga ari nako bahungisha ibintu bike bashoboraga kurokora twari turi muri control room turimo dukora raporo ya sisiteme ya fire detection twari tumaze kuinsitara twari tumaze iminsi dukoramo hano hanyuma rero security officer twari kumwe baramuhamagara arambwira ati inzu irahiye nanjye rero nyine nk'umuntu ukora mu bintu bya fire nahise mpamagara abantu tuziranye bo muri fire brigade ako kanya nyine nta n'iminota mingahe yaciyeho imodoka zihita ziza imodoka zije ariko nareba ko umuriro uri muri etaje ya cyenda ndavuga ngo ibingibi ntabwo byoroshye ta rero nshaka nanone abo ku kibuga cy'indege nabo nyine bazana izindi umuriro watumye abakozi bose bo muri iyi banki ndetse n'ab'ibindi bigo bihakorera muri iyo nyubako ya ekobanke bahita basabwa gusohoka twumva baratubwiye ngo nidusohoke ngo inkongi nyine dukurikiza porotokole nyine nk'ibisanzwe turasohoka tubona umwotsi uri hejuru ariko ntitwari tuzi icyabiteye ubwoba bwari bwinshi iyo wumvise inkongi nyine ntiwabura kugira ubwoba nk'abantu mukora mu mafaranga ntimwavuze mutureka tubike amafaranga y'abandi birumvikana nyuma y'uko umuriro uhagaritswe polisi yafashije itangazamakuru kwinjira mu nyubako yari isigayemo ubusa kuko abakozi bose bari bamaze gusohorwa ubwo ninjiragamo mu igorofa rya cyenda niho twasanze hangiritse cyane insinga zahiye urusenge rwahiye ndetse rugenda rumanuka harimo kandi n'ubushyuhe bwinshi n'umwotsi ukinukamo bwanamana desire ushinzwe amakuru muri iyi banki yabwiye itangazamakuru ko nta muntu n'umwe wigeze agwa muri iyi nkongi twagize amahirwe tumenyesha ubuyobozi ni ukuvuga polisi n'inzego za leta zabidufashijemo zaje vuba ziradufasha zidufasha gukemura ikibazo cy'umuriro twari twagize ubu rwose nta kibazo ubu ngubu ibintu bimeze neza ndagira ngo nanabamenyeshe ko kugeza ubu hari inspection iri kuba niyo iri buduhe icyateye neza icyo iyo nkongi y'umuriro kugeza ubu ntabwo turayimenya ariko ikirimo cyiza ni uko nta muntu wagize ikibazo muri ino nyubako bose babashije kuba evacuated nta n'umwe wigeze ugira ikibazo umuvugizi wa polisi y'u rwanda boniface rutikanga yabwiye ijwi rya amerika ko kugeza ubu hataramenyekana icyateye inkongi ndetse n'ibyangirikiyemo etaje ya cyenda muri parafo ariko uza kubwira mu ya munani ya karindwi n'iya gatandatu gakeya polisi bahageze babashe kuwuzimya kugeza ubu nta bintu byangiritse uretse insinga nyine z'amashanyarazi zesitaye mu nzu na zimwe mu nsinga nkeya za mudasobwa na parafo iyo hejuru ntiyari yahinyeho ariko izindi urumva zanduye ubundi bizavaho byanze bikunze nta wakomeretse nta wapfuye nta waguye muri iyo mpanuka nta n'ibintu wavuga ko bihenze byangiritse nyuma y'inkongi ekobanke yahise ihagarika ibikorwa byayo abakiriya basabwa kugana andi mashami nta muyobozi wundi w'iyi banki wigeze avugisha itangazamakuru ekobanke isanzwe yihariye imigabane igera mirongo icyenda na karindwi ku ijana y'abanyamahanga biganjemo abo muri afurika y'epfo ndetse no mu gihugu cya togo abanyarwanda bafitemo imigabane itarenze gatanu ku ijana ni ubwa mbere inkongi y'umuriro yibasiye ibigo bikomeye nka banki iri mu nzu ndende zibarirwa mu mujyi wa kigali gusa izi nkongi zari zimaze iminsi zumvikana mu dukinjiro tunyuranye two mu mujyi wa kigali mu kwezi gushize inyubako y'ubucuruzi izwi nka esipasi iri ku kacyiru nayo yarahira kongoka asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ni hano ikiganiro iwanyu mu ntara kirangiriye mbashimiye kwa mwaduteza amatwi nk'uko mubikora buri munsi cyane cyane abatuye mu rukaryi hafi y'ikiyaga cya muhazi mu buganza dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi utazi akarayifumbwe arazi ifu umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana